yeah hello my people, my people. i don come with another gist When he dey shele about chacha ike brother and the husband you know as you all know and di gist now bring come now The chacha brother ike cry out finally to talk about di secret about di sisters husband my name na bosekona tv if you never subscribe to my channel my brothers and sisters subscribe to my channel hit on the notification bell so that anytime i upload any video you go be the first person when e go run go there go dey subscribe go dey uh, watch my video because as una know i dey always dey come with the correct ogbonge gist make una watch the video as i wan start now. Ehen my people, I don come with the ogbonge gist now wetin Chacha brother get to talk um wetin Chacha brother write come out. say e dey shele. Chacha brother said uh, eh, Chacha is fine and safe. She is here with me for those telling me to do for those telling me to go to the hospital and stay with her father that that posting on media advised to go there and I will I will do I will do you later to I will tell you later to know how how vision of Chacha that is in the hospital I'm off to the face to face my day thank you e And I came again because Chacha brother say that video when Chacha talk put e say na chacha never get phone since one month you understand guys chacha never deal with video sorry with um, her phone since one week since when she come out <clears throat> you never deal with her phone before the man the brother say now, the husband Now he record that thing when be say when nobody dey there na only im dey with chacha Now he force chacha to record dat uh, this thing say e dey sick of eh, that sickness when i no wan mention im name for here everybody know una don see am e say e dey sick for dat ehn eh, order disorder wetin doctor talk you understand me na im brother come come now say make e come read am say that i said <coughs> na im brother come talk this one now oh, my brother that i said it's not a case of domestic violence does not mean you are innocent. The world knows there is a cover up here. Be careful, Mr. Man. Na him brother dey talk so so. He said, make uh, eh, Chacha uh, eh, cha -cha husband Austin Fanny, Mr. Austin Fanny, make it dey very careful because he does say no be domestic violence does not mean does not mean you're go dey make video na be the meaning of that though. anybody not there with Cha Cha, you go dey make video dey give the poor girl because that poor girl he love the man anything wey him tell chacha to do na him dey do even dey go dey eh, borrow maybe e dey find where to kill this girl make he carry him property and money na wetin this guy dey look for so na him this him brother now na him dey suffer dey get up dey fight for his sister i really like this dis eh, whether na junior or senior i don't know but i'm in love with dis eh, chacha brother When he come out now because guys make una know that thing wen e talk so that i said make una make una no uh, eh, uh, eh, lis ten to am He say that i say it is not a case of domestic violence does not mean you are innocent you understand me uh -huh. the world knows where the god know there is a cover up here be careful mr man na that that brother dey warn the us mr austin his sister husband na him dey warn am so the secret dem dey try to cover up for am say nothing dey but now him come go dey fall chacha make chacha dey talk say him dey sick He uh, eh, say he get uh, eh, mental wetin i no know i no wan call him name you understand me the poor girl wey dey hospital bed because chacha mama no dey there him brother no dey there that time as i know now they say chacha brother and mama twenty-four hours Now they don dey go there before the guy go do another one and they even dey pay the doctors that doctor now uh-huh, that e personal friend doctor e get dey get to arrest am with police with this man because this man wey e dey find to do this man dey find the way when he go take kill chacha na him dey find how you go say person get uh, bipolar i no wan call am o oh, disorder wetin be that one eh and that thing na depression let's assume say e get am wetin cause am no be you dey cause the problem for her dey beat am dey carry women for im face the girl no wan leave marriage now she wan die put guys make una no forget say this girl release one video una watch that video well una go see say dem just fight finish for that video make una go watch am again just that i no wan put am join this one then you go know say dem don fight that guy don beat this girl before this girl wey you no know, dey gree talk come out since last year na that girl dey lean Now this chacha dey lean like burger fish you understand me so before chacha go come come that very particular video make una watch am chacha don cry he don beat chacha well well your husband don beat am oh, well well na make di girl tire that day di girl run come out come go talk that thing for that video That thirty how many minutes video uh, seconds video say don tire for the marriage i am fed up i am fed up I will get back to you people. Uh, I will get back to you people later so that you will know what I'm passing through. I am fed up. I am done. Na wetin he talk Oh, Uh eh, -huh. Eh, I put am I put am for my head. Even though I know e dey read or comment, It's there for my brain. I no go forget. And there for cry. Hi, see Percy pikin when this guy wan kill. Thank God say this girl, he run comment. come quick quick tell the whole world. Some people they blame her say if for don come na eh, eh, family thing na husband thing make una no dey talk like dat o una no see wetin dey happen dey go up and down When husband dey kill women up and down because i go be i go bear see the pastor own pastor for america when he delete e wife because make people no laugh i be pastor wife i go bear i go bear He delete am He still dey there He delete am comot for ground wetin dem talk nothing another one dey for london when he delete am dat one bin don comot o but he still go wele am for road say he wan talk with am He go wele am for road as dat one dey come from back from work the man kpaya That one na still our nigeria person know this one now una say make chacha make e no comot make e bear am is better for worse na why for una o better for worse den the guy don dey seven years only god know wetin eye don see dem just dey come social media come pretend dey laugh dey hold hand na lie all of them na lie na cover of the poor girl don wan comot for marriage before but as e be so make him run with him leg This love eh hey i no know i no dey understand love o oh. after e don do all this one finish now if im family no take action follow this chacha go pack im load if na juju e use for am make dem sef go pray for the boy head make e comot for the girl eye but this one no be ordinary na whose kind one be dis one dat day na dem come out begin dey talk of a marriage of a teen i no fit play that video dey talk am dey talk am eh its good to be friends before you get married my man we were friends wetin come be all those ones my brothers and sisters god bless una o as una come dey watch me Almighty God will bless you. Leave your comment below. Subscribe to my channel. Please. Ciao.